Irak discuter Amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru tubafitiye kuri iyi saha hano muri studio y'icumi washington dc kuri mikoro muri kumwe na fide niyo ngabo nanjye ernest tugeze we ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba turabonanye n'umukuru w'umunyamabanga mukuru ushinzwe ubuzima ku bukoni antonio guterres turavugana ku bibazo nyamukuru bitatu we yashyigikiye ku bibazo bijyanye n'amateka muntu bikamo n'ibyerekeye ibiganiro byandika bitatu
uwo ni Alain Nyamitwe umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburundi n'amakungu avuga ku bikorwa vy'inama nkuru y'ishirahamwe mpuza makungu ONU no ku nama yagiranye n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ONU Antonio Guterres umushikiranganji ajejwe kuvuna abansi wa leta zunze ubumwe za amerika jim mattis yatangaje uno musi wa kabiri ko amerika iriko irondera inyishu iciye mu mahoro ku mwuka mubi uri hagati ya amerika na koreya ya ruguru
uyu munsi kandi umuryango w'abibumbye ishami ryita ku buzima OMS ryatangaje ko abanyanijeri ibihumbi magana inani na mirongo ine na bine bamaze guhabwa urukingo rw'icyorezo cya korera
ishirahamwe mpuzamakungu onu ritangaza ko ritewe amakenga n'ikoreshwa ry'inguvu z'umurengera ryakozwe n'inteko zijejwe umutekano za repubulika iharanira demokarasi ya kongo igihe ariko haba imyiyerekano y'abanyagihugu i bukavu
naho uyu munsi kandi mu murwa mukuru w'ubushinwa beijing hatangijwe inama ngarukamwaka ya polisi mpuzamahanga interpol inama iramara icyumweru iberaho mu bushinwa aya makuru n'ayandi twabateguriye turabagezaho mu kanya ntimugeye kure inyakiramajwi zanyu
amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere ku bijanye n'umwuka mubi hagati ya korea ya ruguru na amerika umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za amerika jim mattis yatangaje uno musi wa kabiri ko amerika iriko irondera inyishu iciye mu mahoro ku mwuka mubi uri hagati ya amerika na korea ya ruguru leta zunze ubumwe za amerika zatangaje ko zitari mu ngwano n'igihugu ca korea ya ruguru umutegetsi mukuru ajeje gutangaza amakuru mu biro kwa perezida wa amerika sarah huckabee sanders yabwiye abamenyeshamakuru yababwiye ejo kuwa mbere ko kuvuga ko amerika yatangaje ingwano kuri korea ya ruguru bitagira aho bifatiye amasaha y'imbere yaho umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa korea ya ruguru Ri Yang-ho yatangaje ko Amerika yatangaje ingwano ku gihugu ciwe mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru Ri Yang-ho yatangaje ko kuba President Trump yatangaje ku rubuga Twitter ko Korea ya ruguru izozimangana vuba ni yabandanya kugiramira Amerika n'ibihugu bicuditse ari bigaragara ko yatangaje ingwano ku gihugu ciwe yatangaje ko ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'amakungu yose vyotegerezwa kwibuka neza ko ari Amerika yatangaje ubwa mbere ingwano ku gihugu ciwe umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa korea ya ruguru Ri Yong Ho avuga ko korea ya ruguru ishobora kurasa indege z'ingwano za amerika naho zitazoba ziri hejuru y'ikirere cyayo tukiri hano muri amerika kandi bwa mbere mu mateka y'igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika umusirikare w'umugore yabonye ipeti ryo hejuru ofisa mu gisirikare kizwi nka marine hari hashize imyaka irenga magana abiri mu ngabo za Amerika by'umwihariko mu gice cy'abamarine ingabo za uh, kabuhariwe mu kurwanira ku butaka no mu mazi nta mugore uragera kuri iyi ntera uyu musirikare utaratangazwa amazina ye ni umwe mu ngabo mirongo inani n'umunani zarangije amasomo yazo ku munsi w'ejo mu gace ka Quantico gaherereye muri leta ya Virginia hano muri leta zunze ubumwe za Amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tubandanye ku makuru yerekeye amerika perezida donald trump yashigikiye uno musi wa kabiri abarorerezi kuba bakomeye akaruru abakinnyi b'urukino rwa football y'abanyamerika bapfukamye igihe ururirimbo rwo gushimagiza igihugu rwariko rukinwa imbere y'inkino abo bakinnyi bapfukamye kugira biyamirize ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba mu gihugu yabandanije uno musi wa kabiri gushimikira ku ishirahamwe ry'urukino rwa football y'abanyamerika yakoresheje ubutumwa ku rubuga Twitter mu masaha ya kare y'uno musi wa kabiri aho yashimikiye ku mugwi Dallas Cowboys inyuma y'uko abakinyi b'uwo mugwi bafukamye atanumwe avuyemwo imbere y'urukino rwabo ejo ku musi wa mbere mw'ijoro mu nyuma yaho barahagurutse igihe ururimbo rushimagiza igihugu rwakinwa imbere y'inkino za football y'abanyamerika ziba mu mpera z'indwi zabaye mu mpera z'indwi irangiye perezida Trump yasavye Benny Mirgui y'urwo rukino kwirukana abakinyi benshi muri bo abirabure bansize guhagarara igihe ururirimbo rushimariza igihugu rwariko rukinwa inyuma y'ivyatangajwe na President Trump abakinya amajana n'amajana bishuye ku munsi w'Imana no ku munsi wa mbere mu kwicara gupfuka amacanke gufatana amaboko igihe ururirimbo rushimagiza igihugu rwariko rukinwa imbere y'inkino President Trump yatangaje ko inyifato y'abo bakinyi yerekana uko tubaha ibendera ry'igihugu mukomeje gukurikira amakuru ya radiyo ijwi ry'amerika uyu munsi mu murwa mukuru w'ubushinwa beijing hatangijwe inama ngarukamwaka ya polisi mpuzamahanga interpol inama imara icyumweru muri iki gihugu mu gitondo cy'uyu munsi perezida w'ubushinwa Xi Jinping yakiriye abayobozi ba polisi z'ibihugu bat, uh, uh, bateraniye muri iyi nama abasaba gushyira imbaraga zabo hamwe mu kubungabunga umutekano w'isi gusa nanone imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu yo yatangiye gushyira mu majwi ubushinwa ibushinja kwi kwikinga ku bufaransa no gukoresha ububasha bufite mu buyobozi bwa Interpol mu gutoteza abo batavuga rumwe Human Rights Watch ivuga ko kandi ubushinwa bwakoresheje impapuro zo gufata abakurikiranwa manda dare za Interpol mu nyungu zabwo ahangaha bamwe mu bafunzwe ni abari abayobozi bakuru ba, ndetse n'abanyemari bashinjwa ruswa n'abanyapolitiki nka Durku Isa n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bibumbiye mu mutwe w'aba Aigul aba Aigul ni abashinwa b'abayisilamu bavuga ururimi rw'ikinyaturukiya batuye ahagana mu burengerazuba bwa Beijing na Zhejiang bazwiho kutajya imbizi n'ubutegetsi bw'ubushinwa
dukubitira hano muri Afrika hishiramwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko ritewe amakenga n'ikoreshwa ry'inguvu z'umurengera ryakozwe n'inteko zijeje umutekano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihe hariko haba imyiyerekano y'abanyagihugu mu gisagara ca Bukavu umwana w'umukobwa yari ahasize ubuzima inteko zijeje umutekano zivurwa ko zakoresheje insoro zo kugabisha mu ntumbero yo gushwiragiza abari mu myiyerekano mu gisagara ca Bukavu mu buseruko bw'igihugu ku munsi wa mbere ivyo bitangazwa n'inteko zijeje gucungera umutekano zishira hamwe ONU MONUSCO izo nteko zimenyesha ko umwana w'umukobwa w'imyaka umunani yaragiye ku ishure yahitanywe n'urusoro rwataye inzira yarwo aca aracikana ababa mu gisagara ca Bukavu bariko biyamiriza umutekano muke n'ubusuma buba kenshi hakoreshejwe ibigwanisho Mama Sidiku ayoboye inteko za MONUSCO avuga ko inteko zijejwe umutekano zidategerezwa gukoresha ingufu z'umurengera amenyesha ko atacitwazo na kimwe kihari cukwica abari mu myerekano tukiri muri Afurika kandi umuryango w'abibumbye ishami ryita ku buzima OMS riratangaza ko abanyanigeria ibihumbi magana inani na mirongo ine na bine bamaze guhabwa urukingo rw'icyorezo cya korera intara ya Borno iherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Nigeria niyo yavuzweho cyane iki cyorezo aha hari hagaragaye abantu barenga ibihumbi bine bagaragazaga ibimenyetso naho mirongo itanu na bane muri bo bo bitabye imana OMS yahise, yahise itangiza icyumweru cy'ubukangurambaga no gukingira abatuye aka gace n'inkengero zaho mu gukumira ikwirakwizwa ryacyo iki cyumweru cyashojwe hakingiwe nyine abantu ibihumbi magana inani na mirongo ine na bane iki cyorezo cyari cyakajije umurego guhera mu kwezi gushize kwa munani nyuma y'ihungishwa ry'abakozi ba OMS babaga muri aka gace kubera ibitero bari batangiye kugenda bagabwaho n'umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram
Ibi biganiro byacu mwabaranya kubikurikira kuri radio inshuti ya Bose FM 88 ibice bitatu no kuri ijwi rya Amerika FM 104 ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice bibiri mudukurikira kandi mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu at gmail.com cyangwa se ukandika ijambo radio yacu ni ijambo rimwe kuri facebook page yawe kuri wa eshatu radio yacu voa akadomo com aho naho urahatwumvira ni ku rubuga rwacu amakuru yacu yo mu karere reka tuyahere mu Rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali rumaze gufata umwanzuro wo gufunga wo gufunga by'agateganyo abantu munani bo mu ishyaka rya FDU inkingi ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda urukiko ruvuga ko hari impamvu zikomeye zituma abarerwa uko ari umunani bakekwaho kuba barakoze ibyaha gusa urukiko rwarekuye umwe mu baregwa ah, rwemeza ko nta mpamvu zikomeye zituma aba- ah, bakekwaho gukora akekwaho gukora ibyaha ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda mu gihe cya saa kumi nibwo urukiko rwatangiye gusoma umwanzuro w'urubanza abaregwa bose nta n'umwe wari mu rukiko ariko nyuma y'iminota igera kuri makumyabiri abaregwa uko ari icyenda baje kwinjira mu cyumba cy'urukiko bitandukanye n'uko byari byifashe ubwo bari bitabye urukiko bwa mbere abaregwa bose binjiye mu rukiko batambaye amapingo baje bakererewe ariko umucamanza akomereza aho yari ageze asoma umwanzuro urukiko rwavuze ko mu bantu umunani barimo twagirimana boniface visi perezida wa mbere w'ishyaka rya fda inkingi n'abandi bagenzi be barindwi hari impamvu zikomeye zituma bakekwaho kugira uruhare mu byaha bashinjwa ubushinjacyaha bwavugaga ko aba bantu uko ari icyenda hari ihuriro ryiswe p5 rigizwe na rnc pdp imanzi pes berakuri na fd inkingi iri huriro ngo rishaka gushyiraho igisirikare kirwanya ubutegetsi bw'u rwanda ubushinjacyaha bwavugaga ko abaregwa bashakaga abayoboke babakangurira kunyura muri fdr barizwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bakabafasha kubona ibyangombwa no mu buryo bw'amafaranga y'urugendo ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo bikorwa byose ari visi perezida wa mbere w'ishyaka bwana twagirimana ubihuza umucamanza asobanura impamvu zikomeye zituma abaregwa bakekwaho kuba barakoze ibyaha yashingiye ku buhamya bwa bwana ndayishimiye matiyasi n'ufite amahoro norbert bo bemeye ko bafashwe bagiye mu mutwe urwanya leta kandi bakaba bari babifashijwemo n'abarwanashyaka ba fdu barimo boniface twagirimana ndetse bakemeza ko hari abandi barwanashyaka bari barangije kwambuka bajya muri congo kwambuka kw'abandi barwanashyaka ba fda inkingi binjiye muri congo byanashimangiwe n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu rwemeje ko hari abantu basohotse kandi bakaba bataragarutse umucamanza yavuze ko ibi bihagije kugira ngo abaregwa bakekweho kuba barakoze ibyaha urukiko rwategetse ko uwitwa janvier twagira yezu arekurwa kuko rusanga nta mpamvu zigaragara zituma akekwaho gukora ibyaha kuko atigeze agaragara mu barwanashyaka ba fda inkingi urukiko kandi rwatesheje agaciro imvugo z'abaregwa bemezaga ko bafashwe mu buryo budakurikije amategeko urukiko rukavuga ko rwasanze muri dosiye zabo inyandiko zisaba ko batabwa muri yombi ndetse n'izisaba ko basakwa ku kindi kirego cyari cyazamuwe n'abaregwa bavugaga ko bafungiye ahantu hatazwi kandi hadatunganye umucamanza avuga ko ibi atari byo kuko abaregwa bose bafungiye kuri sitasiyo ya polisi i remera mu mujyi wa kigali nyuma y'umwanzuro w'urukiko ababuranyi bose bahise batangaza ko bajuririye icyemezo cy'urukiko twegereye metre ntaganda bernard umuyobozi w'ishyaka pesi mberakuri igice kitemewe na leta y'u rwanda yakunze kugaragara mu rukiko yihanganisha abaregwa tumubaza uko yakiriye imyanzuro y'urubanza avuga ko nta kimutunguye ntabwo rero bitunguranye ahubwo ibyari kudutungura ni uko bariya bari kurekurwa bakaburana bari hanze fpr buri teka ishaka impamvu zose kugira ngo yikize abatavuga rumwe nayo ibyo bintu by'imitwe babireze umuyobozi wa fda inkingi madamu ingabire ariko ngira ngo babimurega icyo cyaha bakimukuyeho harimo ababyemera ariko muri iyi gurupe gusa bavuga ko ari umugambi gute kandi hariho abantu bemera ko ibyo bikorwa bari babigiyemo kuko kwemera no kwemezwa biratandukanye barabyemejwe tuzi neza ukuntu bafata abantu iyo babakurikiranyeho ibyo bita ibyaha ntabwo bemeye baremejwe abaregwa biganjemo abo mu ishyaka rya fda inkingi iri shyaka ryamenyekanye cyane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ubwo perezida waryo madamu victoire ingabire yashakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda ntabigereho inkiko z'u rwanda zikaza kumuhamya ibyaha byo kugambirira kuvuza igihugu umudendezo maze zimukatira imyaka cumi n'itanu y'igifungo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali Reka tugushimire Asumta Kaboyi. Tukiri mu Rwanda kandi nyuma y'uko inyubako UTC itejwe cyamunara ejo kuwa mbere uwari nyirayo umunyemari w'umunyarwanda Tribe Rujugiro ayabatwa avuga ko ibyo bitamutangaza ngo kuko igihe kizagera agasubirana uwo mutungo we. Ibi Bwana Rujugiro yabivuze mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema ah, asobanura uko yabyakiye.
nabyakiriye bakurikiye neza nk'uko bisanzwe kuko ku bwanjye nta cyahindutse byabaye nko gufata amafaranga wari ufite mu mufuko w'iburyo ukayashyira mu w'ibumoso abari bayifite nibo bayigumanye nta kintu cyahindutse n'ubundi ntayo nari mfite urumva rero nta cyari kumbabaza muri byo kuko ntacyo bakoze gishyashya ariko icyahindutse ni uko ubundi yari mu maboko ya leta ariko ubu ngubu yagurishijwe yagiye mu maboko y'abikorera bariya bikorera ntabwo ari bo kuko urebye ukuntu yagurishijwe mbese kubona bashaka kuvuga igiciro noneho bakajya kubaza abantu bari mu modoka z'ibirahure bitabona kandi mu rwanda utari umutegetsi ntabwo ushobora kugenza iriya modoka baragufata dore ukagenda kubaza abategetsi ubwo ni ukuvuga abo baguze ni ababahagarariye ntabwo byahindutse biracyari mu ntoki zabo umwe mu bakuriye iyo sosiyete yaguze inyubako yawe wavuganye n'ijwi ry'amerika yavuze ko nta mpungenge ko iyi nyubako yazasubira mu maboko y'umunyemari tiriberi rujugiro kuko bayiguze nk'abacuruzi nta mpamvu za politike zibyihishe inyuma nibwira ko yibeshya cyane ikintu cy'umuntu kiguma ari icye kugeza igihe nyine cyo we ayemeye akakigurisha ukuba rero waguze ikintu cy'umuntu uzi ko ukiguze watari wenyine cyo nawe yaba ari leta uratakaza biriya by'iriya nyubako ntabwo bimbabaza na gatoya nta n'icyo bintwaye kuko ntabwo ariyo yari intunze ikimbabaza gusa ni ukubona aho leta y'u rwanda igeze ubu ngubu kuba yaraje ivuga ko ije kubohoza abanyarwanda noneho yahagera ubu akaba ariyo yambura idakurikira amategeko kandi ariyo yayishyizeho ntibigere bubaha ikiremwa muntu ibyo birambabaza gusumba iriya nyubako iriya nyubako nzi ko ari bayitije igihe gitoya aho biriya bizabwira mu nzira nzayisubirana bwana rujugiro ibi nta ngaruka bigira ku bundi bucuruzi bwawe igihe hari amakuru avugwa ko ushobora kuba warambuye leta mu gihugu cy'u rwanda ntiwishyure imisoro nta na gatoya kuko nta n'umwe wemera n'umunyarwanda na bariya babivuga n'ababikora ntabwo bemera ko nigeze nambura imisoro mu rwanda kubera ko mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri iriya nzu ikiri mu ntoki zanjye bayihaye igikombe kuko ari kampani imwe muri kampani ziriho imisoro zikora neza mu rwanda so kuvuga rero ko iriya misoro ari iya mbere igihari ntaho bijya ikindi ntabwo ari iriya misoro batwara iriya nzu kuko imyaka ine bamaranye iriya nzu binjije miliyari eshanu na miliyoni magana atandatu niba iyo misoro ariyo ntabwo bari gukura muri izo miliyari eshanu ni miliyoni magana atandatu niba bazifite batarazikoresha ibindi bintu bakishyura iyo miliyari imwe ni miliyoni ijana abanyarwanda banyumva ni ukubasaba kwihangana kubera ko ikintu gifite intangiriro kigira n'iherezo biriya turimo amaherezo bizahera ubundi butumwa bwa kabiri nubwo nashakaga kugeza kuri perezida kagame nagira ngo mubwire ko yicara hasi akibuka ukuntu rwigara yadufashije muri biriya bintu twaciyemo kugira ngo tugaruke mu rwanda yari umwe mu bantu badufashije hanyuma kabisa akabyibuka agaha amahoro iriya famiye akamenya yuko nabo ari abantu wenda akabaha n'amategeko yo kutongera kugira icyo baburana ibyo batwaye bikagenda ariko akabaha amahoro ntabahaze kuriya yibuka ukuntu yirukiraga rwigara akiri mu ishyamba kandi rwigara akamwitabira akamufasha nkaba rero nifuza kumusaba kabisa ko yakorohera iriya famiye akareka ikabaho akayiha amahoro tiriberi rujugiro aya batwa turagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye radijwi rya amerika murakoze iyo nyubako UTC yaguzwe n'isosiyete yitwa Kigali Investment Company ku mafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyari zirindwi iyi nyubako yagurishijwe ku mpamvu ikigo cy'imisoro n'amahoro cy'u Rwanda kivuga ko hari imisoro UTC itishyuye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu
radiyo y'ijwi ry'amerika i washington dc tukivuga ku rwanda inyuma y'uko igipolisi cy'u rwanda kivuze ko capfunze bamwe mu bagize umuryango w'umugwizatunga sinapolo rwigara mugenzi wacu ernest ugeziwe yaganiye n'umuhungu wiwe aristide rwigara atangura amubaza ko uko abapfunzwe bameze n'impamvu yatumye igipolisi kibapfunga ntabwo ndashobora kuvugana nabo ariko maze kumenya maze kumenya nonaha yuko umupotiseri wanjye atanashoboye no kubabona ubundi yigedeka kubabona kuri police station bari babafashe kuri police station ariko ubu hano ko bari kumurika ngo bazanire ibiryo cyangwa ngo babone yahoze yiruka mu mujyi wose ashaka aho babashyize ariko banze no kumubwira aho bari none ubu sinzi niba bashaka kubicisha inzara simbizi ibyo bashaka ibyo hari aho byaba bitanye no kuba polisi ivuga ko impamvu nyamukuru yatumye babafata bakabafunga ari uko bakekaga ko bashobora kwica iperereza ntibishobora kuba hari aho bihuriye no kuba banga ko bagira abandi bantu bo hanze babonana nabo kugira ngo batica iperereza nta perereza irimo rega wowe uperereza ibyo wahimbye ibyo babarega ntaho bishingiye ni ukubatoteza gusa babahana yuko diane yiyamaje kuba perezida n'ibyo batangiye kuva kera batwangira yuko tutabahaye ibyo papa yaruhiye ubuzima bwe bwose
ariside ubona ari impamvu kinyamukuru ituma umuryango wanyu leta y'u rwanda ishobora kuwukurikirana kuko hari abanyarwanda benshi cyane barenze miliyoni icumi kuki bahitamo umuryango wanyu bahitamo umuryango wacu kubera ko tutacecetse batugirira nabi kandi diane yiyamaje kuba perezida akora ibintu bitakozwe u rwanda kwiyamamaza ukitwara nk'aho uri mu gihugu demokaratike kuko uvuga ibitekerezo byawe yerekana isi yose ibibazo biri i rwanda ubwicanyi inzara ihari ibibazo byose dufite yiyamamaje nk'umukandidate uri legitime atagenda ahakwa kuri fpr agakoreshwa na fpr kandi rero icyo ni icyaha nyine cyo hejuru cyane mu gihugu nk'u rwanda tutagira demokarasi nyine niyo mpamvu bari niyo mpamvu bari gutoteza famiye yacu ariko ni n'ibintu byari byaratangiye mbere baranatwangaga mbere kugeza aho biciye papa kubera ko yanze kubaha ibintu bye bariya abantu baratwanga nyine baratwanga n'urwangano rwo hejuru cyane nyine kugeza ubu umuryango wawe urafunzwe ndetse ufitwe n'ibyaha urimo gukurikiranwaho ese mwari mwamenya niba baza igihe bazashyikirizwa ubutabera cyangwa se igihe bazajya mu rukiko kugira ngo baburane kuri ibi byaha baregwa ntabyo baramenyesha buri munsi baba bahinduye ajenda ibintu barimo nyine ni iregare ntabwo bakurikiza amategeko yabo buri munsi baba bahimba ikindi cyaha ubwa mbere batangira bavuga ngo ni imisoro ni amasinyatire maze bakabona yuko nta muntu n'umwe ubyemera abantu bibwira ese wowe ukora iperereza y'imisoro ukaza ugafunga abantu bose ugashyira famiye yose mu mapingu ugafata amatelefoni y'ababoyi bose ugasenya mu nzu yose urabona yuko ubwa mbere baje kurwa bari baje kwicafe maze bakabona yuko nta muntu n'umwe ubyemera maze bakavuga none bari kuvuga ngo ngo famiye ngo iri gushaka niba ari kurwanya ubutegetsi ngo niba cyangwa state security buri munsi abahimba ibintu ibintu bidafite sanse ibyo ngibyo byatangajwe nande
nibyo numvise niyo nabyumvise ejo ngo impamvu ngo bafashe bashaka kubarekura ngo ni uko ngo ngo famiye ngo yashyize ngo yashyize information hanze iri confidential nk'aho ujyane nande na mama ari abamaneko ba leta nk'aho ari aba nk'aho cyangwa nk'aho ari abavoka ba leta nk'aho nk'aho nk'aho bashyize hanze amabanga ya leta ibintu bidafite sanse donc we uri gutote uri uri kwakwiza umuntu uri gushakisha gufunga umuntu maze ukajya kuvuga ngo uyashyize ibintu hanze ngo urabona yuko nta sanse bifite ni ibintu bitari legale nta ni ibintu baba bahimba bidafite rusange bivuze ko izo informasiyo zumvikanamo mama wawe n'abandi bantu batandukanye mwebwe mutazemera aya bariya bantu ni ababeshi ni abicanyi nta kintu na kimwe bakora kiba kiri kirere byose ni ugutekinika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc inyuma y'ibikorwa by'inama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ni nyuma y'uko umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'uburundi n'amakungu ane nyamitwe ashikirije ijambo muri iyo nama yarabonanye ejo kuwa mbere n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres araducira ku mayanga ibyo bavuganye mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije abonanye n'umukuru n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres ku munsi wa mbere tariki mirongo inani n'itanu z'ukwezi kw'icyenda ku muhingamo turavugana ku bibazo nyamukuru bitatu wowe yashyigikiye ku bibazo bijyanye n'abatekakazina muntu hamwe n'ibyerekeye ibiganiro dialogue bitandukanye mugabo yatanguye adushikiriza umubabaro wiwe n'ibishyirahamwe arongoye kuvaho abarundi bashika mirongo itatu n'umunani biciwe kamanyora muri congo we ubwiwe yaravuze ati birabaza kubona barishwe bakicwa n'abasirikare bakira gihugu ati rero mushikirize umukuru w'igihugu n'abarundi yuko umubabaro wabo tuwusangiye hama rero turahira neza ibyo yadushikirije hama aravuga ati rero ati burya ikindi kibazo mushaka ko tuvugana kijyanye na n'akazi na muntu ngire mukorana hagati ya leta hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ku byerekeye agateka ka muntu tuzajya turamusigurira rero yuko twebwe tutarota twanga abakorana n'iryo shyirahamwe ngabo twanga kubagira abasinzira igihugu ariko ntibabyita mu gushaka gukoresha politiki mu byerekeye agateka ka muntu tukibwa nyine ku byerekeye agateka kazina muntu uburundi buvuga ko urya mu rwi w'abahinga ishyamwe impuzabakungu bagize itohoza mu burundi bashaka gushira mu ngiro umugambi woba warateguwe n'ibihugu byo hanze ayo makuru uburundi uyakura kuki
ni ibintu biboneka urabye ikigeranyo ukaraba n'ibyo bashyikirije mu mpera y'ikigeranyo bise rekomandasiyo ari nk'icyo nk'icyo bavuga ati icyo twifuza ko cyokorwa ukaraba ingene bagiye barandika berekana bavuga leta cyangwa bavuga bavuga abandi bantu cyangwa utundi tugwi cyangwa utuntu twaba dufite imigambi yo gusesa amaraso mu gihugu urabona neza yuko baha cyane cyane basa n'ukumenga bareza bareza imigwi yasasise inganda mu gihugu ugasanga abagabo bata igiteye kinini kuri leta kandi uravye neza mw'ico kigeranyo niyo bavuze bati turasavye yuko ya sentare mpuzamakungu cpi ifata ingingo yo gukurikirana inzego nuko z'igihugu babona neza ko ari umugambi twige rero nka y'igihugu kiri mu ryasentare mpuzamakungu rya afurika iyo africaine twamaze gushikiriza aho duhagaze icyo kintu ntigishoboka ntiducumva cyo kigo ntiducebwe na gatoya nko mu gihe ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe agateka kazamuntu byofata ingingo ivuga ko sentare mpuzamakungu ikurikirana ibyaha yotangwa itohoza mu burundi muri ko muvuga ko leta y'uburundi itokwemera ingingo nk'iyo oya ntibishoboka nta na gatoya rero ko tureke ko tunatuyemerera nuko twanasabe no kuvayo urabizi ko leta y'imirongo irindwi z'ukwezi kuza ariho ikiringo cy'umwaka cyatekanyijeho amategeko izuba cyarenze kiba kigeze hama rero noneho turetse n'ibyo nibaza ko ni ingingo ni ingingo y'ishyirahamwe mpuzamakungu y'ibihugu bya afurika y'afurikene yuko ndasaba neza yuko imbere y'uko iryo shyirahamwe iyo sentare ikurikirana igihugu ibicako yica kuri iyo ya afurikene kubera yuko byagaragaye neza cyane rimwe kabiri gatatu yuko iyo sentare ukungene ikora harimo ukugerageza gutiganya no kuburizamwo ubutegetsi buba bwagizwe n'abanyagihugu
yari umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'uburundi n'amakungu yavugana umumenyesha makuru wacu mugenzi wacu Frederic Nkondikije mu gihugu ca Uganda abashinga amateka batanye mu mitwe mu nama nshinga amateka ni mu gihe abashinga amateka bo mugambo uri ku butegetsi bariko bagerageza gushikiriza integuro y'itegeko rigenewe guhindura ibwirizwa nshingiro kugira rikureho imyaka abahiganirwa mu mabanga y'umukuru y'igihugu badategerezwa kurenza abapolisi benshi bari barungitswe ku mugwa mukuru wa Uganda Kampala imyiyerekano ikaba yatangajwe ko yabaye mu bice bitandukanye vy'igihugu imbere yo gusezerana muri make tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije umushikanganje ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Jim Mattis yatangaje no musi wa kabiri ko Amerika iri kirondera inyinshi ciye mu mahoro kumuka mubi uri hagati ya Amerika na Korea ya ruguru twababwiye ko kandi uyu munsi murwa mukuru w'Ubushinwa Beijing hatangijwe inama ngaruka mwaka ya polisi mpuzamahanga Interpol inama iramara icyumweru muri iki gihugu ishirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko ritewe amakenga n'ikoreshwa ry'inguvu z'umurengera ryakozwe n'inteko zijejwe umutekano muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo igihe hari kwaba imyirekano y'abanyagihugu mu gisagara ca Bukavu nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro n'amakuru twari tubafite kuri iyi saha aha niho bigarukiye dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazo yadufashije gushira hamwe ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe na Fidel niyo ngabo nanjye Ernest tugeziwe ndabashimiye kandi bipfuza gukomeza kuryoherwa na gahunda y'ijwi rya Amerika murara haryana